muri mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio indwi i washington dc muri kumwe na oriyani tangishaka umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima n'amagara y'abakenyezi n'abigeme birashoboka niryo jambo rivugwa cyane mu ishyirahamwe famu impakiti burundi ishyirahamwe ryihaye gutera intege umukenyezi n'umwigeme mu burundi mu kindi kiganiro cyerekeye ugushigikirana hagati y'abakenyezi twatumiye iryo shyirahamwe batwiganire ibikorwa byabo hamwe n'akamaro kari mu gufatana mu mugongo nk'abakenyezi ku nyungu z'imiryango mu kibano no ku gihugu muri rusange aho muherereye abakenyezi n'abigeme bashyize ingufu hamwe kugira biteze imbere mubona ibyo boshika ko ari nk'ibihe kaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi nimero ni ya yindi nyine ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe mwese murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima n'amagara y'abakenyezi n'abigeme ishyirahamwe fam impact burundi rifasha abakenyezi mu kubatera intege mu buryo butandukanye mu buryo bumwe iryo shirahamwe ribaha nk'ikibanza cy'isoko baronkejwe bamwe muri bo kugira badandarizemo inyuma y'aho bafashishijwe umutahe mu bindi bikorwa barimwo mu gisagara cya bujumbura no mu gihugu mu bihugu bitandukanye byo mu mahanga iryo shirahamwe riratanga inyigisho zitandukanye zerekeye uko umukenyezi akwiye kwifata amakoraniro barakora n'amakoraniro yerekeye ukwigisha nako ukwigisha no gukora kwigisha no gukora bijyanye no kugira ubuzima bwiza nk'umukenyezi barafise rero n'ikiganiro cyitwa birashoboka aho batumira abakenyezi gushinga intahe z'ubuzima butari bwiza bashobora kuba baraciyemo mu gutera intege abandi bakenyezi bababwira ko hari icyizere iyo habaye ukwihangana no kwizera mu kindi kiganiro cereke rero abakenyezi batera intege bagenzi babo ishyirahamwe famu demu paki n'iryo twatumiye kugira ngo batubwire ibyo bikorwa byabo bakora mu burundi iryo shyirahamwe riyobowe n'umukenyezi aline ndayishimiye e, niwe twatumiye atubwire ibindi byinshi bakora mu burundi ari ku murongo wa telefone madame aline ndayishimiye turabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane mm. hari ibikorwa byinshi tuganira ku ishyirahamwe ryanyu n'ibyo mukora kugira ngo mutere intege abakenyezi mu burundi n'ahandi mugendera cyane cyane mu mahanga birashoboka n'ijambo ryo gutanga icyizere muri rusange ariko kuri wewe dutangura warihisemo gute niryo wumvise ryogira impakiti cyangwa ryogira ryoshika kure mu gushyigikira abakenyezi dusigurire muri make
murakoze kumpa ijambo birashoboka ni kirundi murabyumva nyine ko bishoboka ni ijambo twaronse mu buryo bwo gushigikira umuntu wese umukenyezi wese iyo ari kuko abakenyezi duhura n'ib- n'ibintu byinshi bitandukanye biduca intege mu buzima rero iryo jambo ni nko kubwira umukenyezi iyo ari mu- hagati mu byo uri kuracamo hagati mu bikugoye birashoboka ko ubivamo birashoboka ko uronka inyishu y'icyo witeze mu buzima Mhm. Eh, Mm.
tubwire rero dutangura ikiganiro uko watanguye ibikorwa byawe muri make uburyo watanguje ufise eh, kugira ngo abandi bakenyezi nk'uko twabivuze mu ndwi yahera twaraganiriye n'aba- n'uwundi mukenyezi nawe nyine ari mu bikorwa byo gufasha bagenzi biwe Ah, ariko muri make iyo umukenyezi atanguye nk'igikorwa nk'iki atangura ate Ah, abafise uburyo bungana gute Ah, bigenda gute
icyo navuga mu byerekeye iki gikorwa ahanini ni igikorwa gitanguzwa n'umutima uwo mutima navuga yuko ni umutima imana yampaye kuva nkiri umwana muto abandi abo twakuranye baravuga yuko nari umuntu nkundana nari umuntu nitwararika abagowe cyangwa abaciye bugufi rero ni ikintu navuga ima- imana yampaye kuva nkiri umwana muto hama ndagikurana nkuze rero ngenda kuba ahantu mbona hariho abantu benshi bagowe badafite shinge na rugero hama muri uko kubabona baza gusaba icyo bafungura aho tuba umunsi umwe ndagira ijwi rimbwira ngo uzogeza ryari kubaha ifi ariko bigisha ingene bakwiye kuyiroba kuko kubaha inf- i- i- ibyo bafungura numvaga bidakwiye ariko ni igikino bafasha mu buzima kumbure bazova muri ubwo buryo bu- bu- butameze neza ejo nabo bakifashisha bagafasha imiryango yabo cyangwa bagafasha n'abandi niho rero naciye ngira icyo cyiyumviro ndabatumako hama ntangura ku bagore cumi na babiri Mhm.
abo bagore mu kubarondera narondeye abagore by'ukuri mm, bahora baza gusa- gusaba icyo bafungura mbona ko atacyo bafise niho rero naciye ndabatumira ariko navuze ko bitangura n'umutima w'urukundo Mhm.
urukundo niro- nirwo rugusunika kugira neza umuntu muri urwo rukundo rero nabahamagaye umunsi umwe ndabicarika ndababwira yuko bishoboka ko bava muri ubwo bukene bishoboka ko imana ibaha ubuzima bwiza ndababwira ni aba bantu bose mubona batunze barafise aho batanguriye n'uyu munsi aho bageze rero aho muri siho muzopfira birashoboka ko mutera imbere birashoboka ko mushika kure ndatanga ijambo ryo kubaremesha Mhm.
ntegereje kubaremesha wumva ikintu cya mbere muri famu de impakite ntidushika tuguha uburyo ngo ukore ariko tubanza kwanza kugutegura mu byiyumviro tuka- tukagufasha kuko amafaranga siyo akiza umuntu cyangwa amafaranga siyo akubera inyishu ariko bisaba rimwe na rimwe kubanza kumutegura ukamwigisha rero rero turafata uwo mwanya wo kubigisha imbere yuko tubaha imitari Mm.
hama tuca- nca ndabicarika ndababaza ni none um- umuntu yobaha amafaranga mwokora iki Mhm.
umwe ati jewe nocuruza itomati nkandika nkafata ikaramu mariya itomati roza i- ivoka uwundi imiwi ndandika abo bagore cumi na babiri ndababaza ni none umuntu yobaha amafaranga ngahe jewe aho twari ko turavugana nari ifise amafaranga ibihumbi mirongo itatu mu mufuki wanje Mm.
nta n'urufaranga nari mfise Mhm.
ariko urukundo ruragushoboza gukora n'ibirenze amafaranga cyane n'ibirenze ibyo ufise Mm.
Nca ndicara ndababwira ni uwo baha ibihumbi- ibihumbi mirongo ibiri mwo- mwokora mwo- mwodandaza mwotunga imiryango yanyu ngo mabuja uwo duha mirongo itatu twokora Mm.
cafata ibihumbi mirongo itatu ndabigwiza nabo abagore cumi na babiri bica biba amajana atatu na mirongo itandatu Mhm.
nababwiye ko muri jewe atamafaranga nari ifise ca ndagenda muri wa mutima w'urukundo negera abagenzi negera abari hafi yanje ndababwira ni mwabantumwe nimuze dufashe abagore bari aho nabonye b'ababanyi bamerewe nabi bagowe kandi nimuze turabishoboye kubikora umugenzi akama umutahe w'umugore umwe uwundi mugenzi akama babiri batatu mu ndwi zibiri amafaranga y'imitahe abagore cumi na babiri amafaranga yarabonetse Mm. nawe na- tu- tu- mbere yuko Abamama- tubandanya ayo mafaranga waronse woho woba warayakuye mu bandi bakenyezi canke mu bagenzi basanzwe canke nawe wafashijwe n'abandi bakenyezi
nafashijwe n'abakenyezi n'abandi bashinga nahe bose hamwe ba- bari hamwe wumva hariho abakenyezi bampaye hariho n'abashinga nahe bampaye Mm. Yego.
yego urumva wavuze yuko umutima ari cyo kintu kuri wowe cagutanguje umutima w'urukundo yego.
hari ikindi none nyamukuru ubona gikenewe nko mu burundi kugira abakenyezi nkawe bahaguruke bafashe abandi mu turere babamwo canke mu ntara bavukamwo ikindi kintu nyamukuru ubona gikenewe nko mu gihugu n'iki
nico nico navuze cy'umutima w'urukundo n'ubukerebutsi Eh, umutima w'urukundo n'ubukerebutsi Mm, no kumva ko muri wewe ushoboye by'ukuri mhm, mhm. Eh, turumva Eh.
ko mufise wavuze ko mufise n'ibikorwa vyo kubigisha ah, tuganira mwaravuze yuko Yego.
si no kubigisha ngaho mu burundi gusa uraja no mu mahanga ukaja kwigisha utubwira zimwe mu nyigisho uha abakenyezi eh, iyo ugiye mu mahanga canke no ngaho mu burundi ubigisha iki inyigisho bazakira gute
Eh, umwaka uheze eh, teme cyangwa icyo nuvuga eh, ikivugo c- c- c'inyigisho nari na- nigishije ku- ku- kuri teme ivuga ngo ngo famu lefutwa eburi umukenyezi haguruka kuko umuco wawe uje Mm, ahanini nariko ndahimiriza abagore kutaguma bahanga amaso ibibazo barimwo ariko bakwiye guhaguruka bagash- ba- bakara- bakaraba imbere bakihangana ba- ba- ba- ba- bagakora no kubahimiriza ubereka ariko badakwiye ku- ingorane zidakwiye kubacinyiza zibashira ahandi hantu zi- zibafu- zibafungirana ahandi hantu ariko bakwiye kubandanya bagaperesevera ba- bagashika kure bumva ko aga- umuco wabo n'agakiza kabo kaje mhm, mhm. gusayangana kwabo Mm, Eh, urumva twavuze mu ntango kurangana yuko kwabo ku- Eh, twavuze mu ntango y'uko hariho isoko mubafitiye ri- ba- bagurishamo ibintu ku mutahe muba mwarabahaye Yego.
iryo soko turumva Yego.
ryitwa ah, birashoboka market birashoboka Eh, murafise kandi eh, n'ikiganiro mutanga ku mbuga ngurukanabumenyi ah, rwa facebook Eh, twabonye hariho ico kiganiro citwa birashoboka utubwira muri make ico kiganiro ngene catanguye ni- n'ico mushimikako cane cane
yego icyo gi- ikiganiro cyatanguye mu bintu byavuye mu bintu naciyemo mu rugo
Mhm.
jewe nubakanye n'umugabo twese dusenga haheze imyaka mikeyi arava mu by'imana acaza mu nzira zitari zitameze neza hama mu minsi ya mbere hari inyifato jewe nagize itameze neza rero mu nyigisho ntanga cyane cyane mu bagore ndabahimiriza ndababwira yuko bobo ataco bahindura mu nyifato z'aba- z'abashingantahe babo twe ubwacu ntidukwiye guhin- ni- si twe duhin- tubahindura ariko hari imana ishobora guhindura imitima yabo rero muri izo nyifato nagize zitameze neza niyumvira ngo niyo ndonke inyishu nabonye atari yo nyishu iva cyandahindukiza cyaniga kunuma no gusengera umugabo twubakanye Mhm.
muri uko kunuma no kumusengera niho nagiye mbona ibintu bihinduka Mm.
rero kenshi mu buzima turakunda gutunga urutoki abantu tubona umengo nibo babi nibo batubwiye nabi nibo batumye tudashika ku kintu nibo batumye tu- tu- tutagira ntuze intsinzi mu buzima bwacu ariko iyo uriko uratunga urutoki umuntu ngo akandi gatoki kaba kariko kararaba wewe Mm.
jewe mu guhindukira no mu guhindura inyifato mu rugo niho nabonye umugabo atanguye guhinduka Mhm.
Ma- muri uko guhinduka rero nafashe umwanya imyaka cumi n'itanu maze imyaka cumi n'icyenda nubatse Mhm.
namaze imyaka cumi n'icyenda ndiko ndasengera umugabo wanjye kugira ahinduke namaze imyaka cumi n'itanu ndi ku mavi numa ndiko ndamusengera kugira ahinduke rero iyo birashoboka yaje umugabo wanjye amaze guhindukira yagarutse mu mana cyambona by'ukuri ko bishoboka
Ni- niyo birashoboka nicyo cyaguteye intege kigutuma utanga uruco kiganiro aho wigisha abakenyezi Eh.
gutanga intahe nabo nyine ndiko ndababwira ah, ndiko ndabaha intahe ndababwira yuko hagati mu bibazo bariko baracamwo ba- banume banume batekane ba- bagire ingeso nziza izo ngeso zabo nziza nizo zizotuma abagabo babo bahinduka Mm. icyo rero ni ikiganiro birashoboka Ah, abashobora kugukurikirana Yego.
barashobora kugikurikirana murafise kandi n'umugambi wo gufasha abigeme no munsi twavuze ko eh, tuganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme abigeme bo mubafasha gute
abigeme abigeme tubafasha mu buryo bwo kubarihira amashuri kugira bashobore kwiga maze gushika aho hantu nababwiye nagiye kuba nasanze abagore abo abamama bari mu buzima butameze neza kuko twebwe abavyeyi turi tu- turi turi modele canke turi icitegerezo ciza ku bana bacu Mhm.
iyo iyo twifata nabi kenshi birakora no ku bana bacu ikintu cyambabaje nasanze n'abana babo batiga
Mhm.
nsanga abana babo mu myaka cumi n'itanu baba bagiye ku bagabo rero bagiye kubaka bafite imyaka cumi n'itanu ni bya bindi nyene uca usanga bagize ubuzima bubi bumeze nka burya bw'abavyeyi babo hama rero jewe ncangira iciyumviro co ku- co kubategura bakiri bato ico nokwita mu gifaransa preparation a bas age ndabategure bakiri bato kugira ntibazohure n'ibibazo abavyeyi babo bariko barahura navyo uyu munsi Mhm. Mhm.
abo bana rero nca ndabegeranya nca nda- ntangura kubigisha inyigisho zo- zo ku- zo kubateguza muri kazoza kubereka yuko bakwiye kwiga bakwiye no kugira inyifato nziza kugira ejo ntibazogira ubuzima ababyeyi babo ariko baragira uyu munsi Mm.
rero uyu munsi famu de mpase ifise abakobwa mirongo ibiri n'icyenda ba- dufasha twasubije mu mashuri abana bari barahevye amashuri kubera ubukene kubera babuze minerivare biratubabaza tuca tubasubiza mu ishuri kubera abana bashaka gusubira mu ishuri Mm.
uyu munsi rero turafise abana mirongo ibiri n'icyenda turihira amashure kandi dufasha mu buryo bw'inyigisho zitandukanye z'ingene bakwiye kwifata mu bukubi bwabo ejo abagabo ntibaze kubabesha ba- babone- babononera ubukumi bwabo Mhm, mhm. birumvikana re- urakoze cyane rwose radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uno munsi wa gatanu nk'uko bisanzwe turi ko turaganira eh, ku buzima ku magara y'abakenyezi Eh, cyane cyane muri iyi minsi twihaye gushimikira ku bikorwa abakenyezi bonyene bakora kugira ngo batere intege bafate mu mugongo ah, bashigikire bagenzi babo bakenyezi rero duhindukire tuje ku mirongo ya telefone twakire ibibazo n'ivyumviro by'abanywanyi b'ijwi rya amerika aho muherereye bakunze ibijwi rya amerika abakenyezi n'abigeme bashize inguvu hamwe kugira biteze imbere mubona ivyo boshika ko ari nk'ibihe mwe mubibona gute tuje ku mirongo amat- ya telefone twakire didas didas uraho neza
amahoro mahoro mahoro duhamagaye uruhega didas
ndi mu gisagara cya bujumbura mu burundi eh, duka ku ijambo ikibazo canke iciyumviro
Ah, je n'ikibazo nashaka kubaza Mhm, nkurikiranye nkurikiranye ibyo uwo mukenyezi ariko arashyikiriza kureri n'ibintu byubaka ni byiza
mhm.
ariko nashaka kumubaza mbega kuva aho batanguriye umugambi wabo barabona yuko intego bari bifuje gushyikako hari aho baba bamaze gushyika Mm.
Eh, ikibazo kindi kigira kabiri mbega iryo shyirahamwe ryabo riba rikorera ngaha mu gihugu cyose mu burundi cyangwa hariho intara zimwe zimwe ritarimo Mm.
Ah, iki ni ikibazo cya gatatu nashaka kumubaza umengo numvise cyane yuko ibintu bakora ba- bavyoriyanta cyane mu bintu byo gusenga Mm.
Eh, kandi ngerageje kuwumva ngira yo bari nk'umuprotestante Mhm.
mbega nk'abamizirima nabo ivyo bintu umengo ntivyaba bibaraba cyane vyo gusenga vy'abaprotesta atari abakirisu muyo migambi yabo barimwo cyangwa ubwo ntibakumiriwe murakoze cyane tubaze cyane n'inkutwo ibibazo byiza urakoze cyane didas Eh, reka duhe akaryo umutumira kwishyure madame aline duhereye ku kibazo cyerekeye intego mwihaye kumbure butanguruka tubwira n'iryari mwatanguye eh, umwaka mwatanguyemo iyo gi- kiringo mumaze mukora ibi bikorwa ahama yabajije niba mukorera mu burundi ati icya gatatu avuga ati mushimikira ku masengesho muramu- yumva ko muba muri abakirisu eh, abayisilamu bo murabakumira bo murabafasha nabo nyine
murakoze cyane Eh, nashaka kwishura didasi murakoze ku bibazo byanyu icya mbere intego cyane intego twihaye ni uku- ni ukubona umukenyezi w'umurundikazi amererwa neza muri byose
Mm.
mu byo turiko turabona turabona by'ukuri ko hari ikiriko kirakoreka abagore twari twafashije baje basabiriza bagenda badodora mu mazu basaba icyo barya uyu munsi ni abagore bakora kandi bi- bisumira imiryango yabo igafungura ikaronka icyo icyo bafungura ikindi nacyo mbona yuko kiriko kiragenda neza baba baba mama twafasha duha imitahe mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abamama baronse imitahe ivuye mu mu mu mafaranga bashoboye kuziganya bonyene
Mm.
bisigura ngo umu- umu- umumama wese cyangwa uwo nokwita umunywanyi wa wa famu de impakiti iyo aje mu nama aje aza azanye amafaranga majana atanu yo kuziganya Mhm.
ubu rero umukenyezi wa famu de impakiti ubu ageze ahantu aronka amafaranga yo gutunga umuryango wiwe aronka n'amafaranga yo kuziganya ni ikintu gikomeye cyane Mhm. Mhm.
Eh, kuko ayo mafaranga tubaha yo kubafashisha barayariha buhoro buhoro tubaha amafaranga ibihumbi mirongo itanu bakayariha mu bi- mu mezi icumi
Mm.
ayo mafaranga agarutse ejo agafasha uwundi mukenyezi
Mhm.
rero umukenyezi afashwa na famu de impakiti ageze ahantu wenyine nk'ubu mu kwezi kwa cumi na kabiri tuzobaha amafaranga ya noweyi na bonane amafaranga bashoboye kuziganya bonyine umwaka wose baziganya Mm. ni ukuvuga mura- umva wa mukenyezi yahora asabiriza ubu ageze ahantu ashoboye no kuziganya
Mhm.
yego umva intego ni mwarayishitse ibintu byinshi byagiye bihinduka abagore ba- ba- ba- bari- bari mu guta ingo zabo ubu abago- aba- aba- abagore ba- ubu ba- ba- baragiye mu mazu yabo ubu barize kubaka barize ku- kubaha abagabo babo umva mu nyigisho baronka na- za famu de impakiti zarabigishije guca bugufi imbere y'abashingantahe babo bituma bashobora no kubaka neza ubwa mbere twabafashije bari mu ku- guta ingo zabo Mm, mukorera he cyane cyane eh, ya- yifuza kumenya niba muri bujumbura honyine cyangwa mu gihugu hose i- imigambi yanyu ni iyi
twebwe mu bisanzwe dufite imigambi yo gukora mu burundi hose ariko kubera tugitangura tutararonka uburyo bukwiriye ubu icyicaro cyacu kiracara i bujumbura dukora ahantu mu kanyosha hitwa mu busoro yego ukijyanye na no gusenga ishyirahamwe ryanyu rirashimika cyane ku gusenga yabajije ikibazo abayisilamu nabo murabafasha ko yibaza ko idini mwe baba mutandukanye naryo bo nabo nyine murabafasha mu bijyanye no kwiteza imbere
ego cyane twebwe intumbero yacu nya- nyamukuru tura- tuhimiriza abantu ko bakwiye guhinduka indani mu mutima iyo niyo ntumbero yacu yo kubabwira ijambo ry'imana bakwiye guhinduka iyo ibyo by'imitahe nabyo bigakurikira ariko ntibibuza yuko haje umuyisilamu turafise umudame umu- umu- umudame twigeze gufasha w'umuyisilamu nawe yaje mu bandi baraza bakaja mu nyigisho nk'abandi bakazakira bakaronka n'imitahe nk'abandi twe ntawe dukumira kubera idini canke kubera ubwoko canke kubera iki ariko uwuja dutumbera afise ikibazo turamwakira Mm. Eh, murakoze cyane Eh, radiyo ijwi rya amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abatuteze amatwi namwe mubandanye muhamagara mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki gikorwa c'abakenyezi batera intege bagenzi babo Eh, madama aline nero um, ku bijanye n'ibikorwa mukora ah, n- ah, muragira aho kumbure ah, abo bakenyezi nabo muba mwafashije bafasha abandi ah, mu bijyanye no kubaha inyigisho cyangwa kubafasha ku- kwiga kuziganya ni ukuvuga iyo uteye intege umukenyezi nawe ah, murabona yuko afata izo nyigisho akazigisha abandi mu kibano cyangwa ahandi
yego cyane biraba ba- mugira hariho intahe ziba zishikirizwa muri birashoboka bariko barashima aho batanguye n'aho bageze ingere banezerwa kubona kera n'umubanyi yashobora kumusaba n'umunyu akawubura ariko ubu ageze ahantu nawe yumva ko ashobora kugira icyo amariye umubanyi wiwe ati ubu umubanyi nanjye aransaba umunyu nkaronka icyo ndamuha ubu na nyine banezerewe bavuga yuko ariho aho bavuye n'ahandi hantu bageze kure cyane murakoze cyane ahubwo kuri izo nyine izo ntahe muvuga reka twumve zimwe mu ntahe twumvirije no ku mbuga ngurukanabumenyi mu- eh, aho abakenyezi twabonye twumvise bariko barashinga intahe mu byo mubafasha reka dutege amatwi bamwe muri bo
cyane rero ndashima imana ko imana yangiriye neza ikandongora kugira ngo tubane namwe ni ukuri baranyakiriye kandi nta n'iminsi myinshi ndarimaramo ninjiye mu itariki zingahe z'ukwezi kwa kabiri ni ukuri nshima imana cyane cyane ni ukuri ku bavandimwe banyakiriye kugira ngo mbane nabo kandi nkashima imana ni ukuri iki gikorwa imana idukoreye uno munsi baranyakiriye ndi ku kiriyo napfakaye ndi ku kiriyo ni ukuri baranyakira nta mvuze amahera yo kugira yo gukoteza amajana abiri yonyine niyo natanze ariko baremera turabana nabo baranyakira baranyandika mu ishyirahamwe none radiyo ngeze namwe muri ko murashyikiriza mukugirira neza ni ukuri ndabishima imana cyane cyane rwose cyane ibi bintu byacu nabyo imana irabibona izobiheza izo biheza n'ukuri kandi umubyeyi wacu ukuri urakoze cyane ku gikorwa uri uradukorera ni ukuri urakoze cyane niryo shimwe ryanjye gusa
yesu nashimwe nanjye ndashimiye imana ku gikorwa cyiza dukoreye tutaraza muri iri shyirahamwe ntibyari bimeze neza kubera ibijyanye n'ubuzima murabizi umukenyezi iyo adafise ikintu akoresha n'amaboko yiwe ntashobora gutera imbere nanjye ntibyari bimeze neza ni ukuri abadufasha barabizi twe twatanguriye muri resitora dutanguje amafaranga makeya cyane angana n'ibihumbi mirongo itatu turakora turakora kugira ikiganza cyiza tubikora imyaka itatu ibura nta munsi n'umwe twigeze tubura n'amafaranga y'inyungu twagiye turamura tuba hafi haba mu gusenga haba mu kudushyigikira mu bikorwa haba mu kutwigisha k'umukenyezi ubwiwe abanza guhinduka agahindura abandi ni ukuri rero n'ubu ubu twari twongeye guterwa iteka n'imana batwongeye senkansimire amafaranga ibihumbi mirongo itanu twaranguye amatomati twaranguye ibitunguru twaranguye amavoka nuko babidushoreye abakiriya babitwaye ni ukuri twagize umugisha kandi ukuri natwe ari ubwa mbere twadandaje ni ukuri twe turashimiye umuntu wese yagize kwitanga ku bw'abakenyezi bo mu kanyosha abakenyezi bo mu busoro abakenyezi b'i bujumbura turarushye turuhijwe n'ubukene turarushye kuko tudafise kirisito abakenyezi benshi barabuze imana ugasanga bagira mu bi- mu bintazi ugasanga ko barakora ubuhumbu ariko twebwe batugiriye ubuntu nk'uko imana nawe yaba yabiyumviriye ko biguma bikabatera imbuto yo kutwiyumvira ko natwe twe turabashimiye mu amajambo make turabereka ko nibyo dutanguje umutahe ni muto murawubona mugabo turabasabye mutwongere Umu- umwana iyo ari ku kivi arabwira umubyeyi ati nukuri urabona ko birasaba yuko tuzana amapasiteke tukazana ibijumbu amateke kuko umutahe ari muto nti- ntidu- ntidushobora kubironkera icyarimwe twe turashimye bimwe by'imbamutima amafaranga ya mbere twamaze gutanga igihumbi mirongo itanu kandi turabibonamo umugisha kandi n'ibyaba ngombwa mutwongere turahezagiye umuntu wese yabanguye ukuboko agafasha abakenyezi bo mu busoro natwe tudomusenga tugire kurangura
tugeze ku rwego rwiza cyane twatanguriye hasi turi bato imana iradufasha turegera imbere turakora turaziganya uduhera duke duke mu ishyirahamwe iwacu hama mu kwezi kwa mbere imana iratuja imbere turatangura gukora turagurana na mu mitahi wa- yacu twaziganije turakora turatera imbere ibintu murabibona ko bimeze neza tugakora tugafashanya n'ukuri ibintu ni byiza yesu atarabije imbere ibintu biguma bimeze neza ukira mukenyezi wese mu ishyirahamwe iwacu ni ukuri arashima imana ukuntu ageze imbere ukuntu ateye imbere ateje imbere umuryango wiwe umuryango w'umuryango yacu aho tubaye barabidushimira abo tubana abatandukanye bacu barabishima ukuntu turiko turakora barashima iryo shirahamwe kuriko riratwigisha urukundo ukuntu turiko turafashanya tumeze neza ni ukuri imana ikora idushira imbere idukorera ibikomeye ibintu byiza cyane ni ukuri turashimiye abantu bariko baritanga babidufasha turashimiye n'uwo muvyeyi wacu arine yitanga afise byinshi yokora mugabo arabiheba akemera kudufasha afise abana aretse mugabo araturera turabamama bakuze
abo rero ni bamwe mu bakenyezi mufasha abariko barashinga intahe ku bwabo ni benshi cyane twumvise ku mbuga zanyu aho mu- kuri facebook yanyu mufise intahe nyinshi zabo muriko murafasha Eh, madame aline rero ku bijanye n'igikorwa mukora mwatubwiye yuko mwatanguranye amafaranga make cyane ibihumbi mirongo itatu ah, ariko ko mwari mufise umutima w'urukundo mwarashoboye gutangura ah, murahezagirwa muraronka ubundi bwu- buryo bwo kubandanya mubona none abagenzi bagufasha canke ahandi ushobora kuba ukura uburyo bwo kubandanya iki gikorwa murafise icizere yuko kizobandanya canke eh, hari abo ariko barabashigikira bazokongera ko amafaranga kuko ni igikorwa kizofata igihe kirekire
koze cyane ubu nye turacakoresha uburyo uburyo bw'abagenzi uburyo bwacu tumaze imyaka ibiri yonyine turiko turakora niyo tugitangura mugabo ibimaze gukoreka ni byinshi rero turifuza kuronka uburyo bwinshi kugira twagure igikorwa gishobore kuba kinini kandi gishike kure
murakoze cyane Eh, reka tubandanye rero no ku murongo wa telefone nabo nyene tubahe akaryo ko gushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku murongo wa telefone turafise asumta amahoro neza asumta
mahoro uraho urakomeye
ego ndashima Mm, asumta udahamagaye uri hehe
jewe ndabahamagaye ndi mu gisagara ca bujumbura Mm, duga ku ijambo ikibazo canke iciyumviro
ego mu bisanzwe hanini cyari ikibazo kubera cyane nagifatiye agati sinashoboye kumva byose aho bitangurira kuko ni irya mbere uwo muntu tumwumvise mu biganiro vyiwe gusa gusa ibiga- ibyavuze jema byaturyoheye byatwubatse bivanye n'ubuzima abantu benshi tuba turimwo hama nukuri icyo nashaka ndamuterere ni ijambo gusa ni ukumuha kuraje mu byo ariko arakora dumva ko uwo mumama akora kabisa ibintu byiza hama ikindi nashaka kumubaza gusa nk'ubu twebwe turi bujumbura mugabo turi mu makazi atandukanye nk'ubu ndi mu kamenge buga urumva ariko akorera mu kanyosha kumushikira kugira ngo umuntu yinjire muri iryo shirahamwe ryiwe canke amwakire Mm.
sinzi ko mpaka hariya mu kanyosha sinzi ko bafise iyi- ahandi bakirira mu yandi makaritsiye hafi y'abantu benshi kuko igisagara ni kinini Mm. Birumvikana.
hama ibiba- ibibazo byanjye ntibyari byinshi gusa ndacumviriza amajambo yiwe ni meza gusa umuntu azoza arabyumva kandi azoronka n'ico amubaza kandi imana imugirire neza urakoze cyane yasumta urakoze cyane reka tubanze twakire cedric mbere yuko akwishura cedric ku murongo uraho neza Eh, mwiriwe neza munyamakuru amahoro amahoro
Eh, ndaramukije nawe mutumire Mhm.
Ego, ba jewe eh, ikintu ca mbere nagomba kuvuga nagomba kubanza kumutera intege numvise ko eh, ibintu akora ni byiza akanatsinda mu kirundi baraciye umugani ngo ah, umukenyezi canke umunarugo ngo niwe nkingi y'iterambere ku buryo ibintu byose bipfiriye mu rugo eh, ku mukenyezi nta terambere rihaba nta rubyaro nta kazoza eh, ku rugo canke ibibondo Ama- jewe nagomba kumubaza ayo mafaranga eh, bakoresha eh, ayo mafaranga baha- bagurana abo ba- ba- bakenyezi bakagenda bagakora udukorwa two kwiteza imbere navuga nti ni- ni- nibaza ko bitaranashika bishitse akagira nk'umukenyezi agira ingorane canke ku bw'uburyarya dufate bw'umugabo wiwe ko ah, ahantu abagabo usanga batameze neza ugasanga udufaranga tw'umutaha umugabo aratwononye canke umugore arabuze ayo kuzoturiha nagomba kumenya inkurikizi ingene bigenda ko bamuhebera canke eh, ko bamuburanya Hama ikigira kabiri eh, nagomba kubaza uyu mutumire nti boba bakorana gute n'abashingantahe babo bapasoni bari mw'ishyirahamwe kuko eh, nagenegeze kuba ndi mw'ishyirahamwe ugasanga eh, umugabo ashitse a- atatira umukenyezi wiwe canke eh, a- amugira ibintu bitaryoshe amu- amwagiriza ko yiriwe yataye umwanya munini yamwishyiramo canke yiriwe kuyerera mwishyirahamwe ngo ata akamaro abona ririko riramuha ah, dari ubwo nyene ati ibyo bintu bizofata umwanya muniniya eh, ntavyo nkeneye numva nagomba kumenya Mm.
eh, iro- imigenderanire eh, baba bafitanye eh, n'abo bashingantahe babo Mhm.
yego hama ut- na- kumutera intege icyanyuma no kumutera intege hama eh, nagomba kumubaza yuko ataba bayeri dofa canke aba sponsori- aba sponsoriza bari hanze y'igihugu Ah, hanyuma eh, icyanyuma nagomba kumubaza numvise ko umengo eh, baba bakorera muri iyo domene yo kwiteza imbere gusa mengo niyo numvise bifokariza ko cyane nagomba kumubaza ko eh, nk'iyo by'abakenyezi cyangwa abandi ab- abigeme bagirirwa amabi eh, aya navuga nka violence domestique ukuntu boba babafasha cyane ko batabikoreramo Cya- byari byari utwo tubazo twanje murakoze urakoze cyane cedric urakoze Eh, madame aline duhereye kuri asumta ari mu kamenge mu gisagara cya bujumbura aripfuza kuja muri iryo shirahamwe kumbure gutangurana ku- gukorana namwe byogenda gute mwo mushikira gute yobashikira gute cedric nawe akavuga ibijanye umutahe iyo wononekaye iyo watakaye ah, bigenda gute Ah, abashingantahe bo mukorana mute Eh, abagufasha hanze y'igihugu barahari
murakoze cyane nagomba ntangure kwishyura madamu asumta ubunye tubabwiye kubera uburyo intambamyi y'uburyo ubu turacafasha abo mu busoro ariko turafise imigambi yo gufasha igisagara cya aba- aba- abakenyezi batishoboye bari mu mu mihinga itandukanye ariko kubera uburyo ubu turacafasha abo mu busoro mu kanyosha
iyo bigoranye abo bakenyezi mufasha mu kanyosha ah, umugambi mwawe utanguye iyo umutahe ba- ba- wononekaye cyangwa ikintu gishitse umutahe ntuvemo icyo mwifuje bigenda gute
birashika rwose kandi cyane Eh, tugitangura kubaha imitahe tutararonka iryo soko umwe wese acuruza ukwiwe byarabaye cyane ariko by'ukuri ntako nk'uko yavuze ati murababuranya nta- mubagira gute ni ukuri ntitubaburanya kandi birashika gukora no guhomba uteza kubaho ubitahura ntitubaburanya turabicarika tukabahanura tukabatera intege hama ibyo twabibonye kenshi igihe bariko barikorana ukwi- umwe wese ukwiwe ariko iyo uko kuntu twagiye kubashyira hamwe twarabonye yuko byaradufashije by'ukuri benshi barakoresheje umutahe neza
Mm, ni ukuvuga ko iryo soko mu- bari hamwe bose bakorera mu isoko rimwe mu kibanza kimwe murababona buri munsi baba bari yego.
hamwe
ego cyane Mm, abashinga urumva bari hamwe ntibashobora kurya umutahe ntibashobora kutubesha urumva birabatera isoni by'ukuri bara- bara- barayakoresha bagakora bagatonda by'ukuri nk'uko baton- batonze ku kazi Mm. abashingantahe Eh.
babo cedric yifuje kumenya abashingantahe babo bo mukorana mute kuko kenshi usanga batabitegera Mhm.
canke kumbure ugasanga nabo bumvise mengo eh, ibyo barimwo ntibabitegera neza bo nabo nyene murakorana murabumvisha murabafasha nabo nyene gukorana n'abakenyezi babo mu mwumvikano
yego Eh, ibyo aba- abashingantahe babo hari umunsi mukuru twama tugira mu kwezi kwa gatatu umunsi mukuru w'umukenyezi kenshi nda turatumira abashingantahe babo bakaza umugore n'umugabo tukabagirira uwo munsi mukuru bari hamwe icyo ni icya mbere abagabo kenshi turabatumira mu minsi mikuru icya kabiri abashingantahe babo barabonye igikorwa cyiza famu de impakiti yabariye a- abakenyezi ingene abakenyezi bahindutse mu ngo mu nyifato muri ubwo bukene barabona icyo kintu cyiza cyavuye muri mu- mu- mu nguvu cyangwa muri izo nguvu z'ishyirahamwe icyo icyo ishyirahamwe yamariye aba- abakenyezi babo hari umushinga nawe we yavuze ati wewe abwira umugore wiwe ati ugiye kwa aline as- uzoshaka urareyo icyo ndagishimira imana abashinga nawe babo barakunda ishyirahamwe barabonye ibyo ishyirahamwe yamariye imi- imiryango yabo
urakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone twakire rafiki amahoro neza rafiki uraho urakomeye
yego ndakomeye cyane Mm, duga ku ijambo
yahabaza umutumire Mhm.
none iryo shyirahamwe ko nzi ama- ko nzi mu burundi hari nk'amaprofesa nga- menshi kibarirwa mu baprofesa nk'angaha dusubira mu kibazo
iryo shyirahamwe Mhm.
riri- riri mu maprofesa angahe rikora mu maprofesa angahe kirundo iwacu ryo bariha ko numva iryo shyirahamwe ari ryiza cyane Mhm. Eh, yavuze ko ari bujumbura muri kino gihe niho bagitangura haciye imyaka ibiri ariko turumva ko afise umugambi wo kuza mu ntara zitandukanye ariko mu kirundo ntibarashikayo
Ah, Mm.
bamuhe kazi rero mu kirundo nawe a- abakijure yumve ko nyine abakenyezi nabo ari- ari- bafite uruhare runini mu muryango Mhm, mhm.
yego ari nkamushimira nkamushimira ku ntumbero nziza yafashe
Mm, urakoze cyane rafiki tubandanye twakire na albert albert amahoro
ni amahoro muri aho muraho neza natwe turaho Mm, okay. byiza Mhm. hari ikibazo cyangwa icyumviro ufitiye umutumire wacu muri famide impact burundi aho igikorwa ciwe ari icyo gutera intege no gufasha abakenyezi kwiteza imbere ah, canke aho mu kibano uherereye ubona icokorwa ubona bimwe mu byo mu birangurwa iyo abakenyezi bagiye hamwe bagafashanya bagateza- bagaterana intege eh, ni ibiki bi- mubona bi- bihakorerwa ah, muri make
Eh, mu bisanzwe nagomba mbanze nshimire eh, abo bantu biyumviriye kujya hamwe kugira ngo eh, biteze imbere kuko burya ngo umukenyezi niwe eh, niwe inarugo niwe ajejwe urugo kuko iyo badafa- ba- ba- badafashije eh, serugo urumva ko ibintu bishobora kuyangara Eh, kandi urabona cyane cyane nko mu gisagara eh, iyo abakenyezi badafite icyo bakora usanga bama eh, mu bintu bitagira umutwe n'amaguru Eh, hama mm, nagira mbaze ubutumire mm, eh, ati yoba ategekanye iki eh, cyo gukora eh, kugira ngo eh, atandukire iyindi izindi ntara izindi ntara kugira ngo nabo abereke eh, icyo bokora canke abinjize muri ayo mashyirahamwe kugira ngo nabo biteze imbere hama agira amaze ikibazo gira kabiri eh, ati yoba yaratanguye ryari ishyirahamwe Eh, ikibazo gi- ikibazo gira gatatu Eh, muri uno mwanya ariko akorera kuko niho nari nkija ku murongo sinari nakurikiranye ariko akorera mu burere ubwahe niba ari igisagara cya bujumbura yoba ari mu mazone yose agize igisagara cya bujumbura cyane Eh, niba atarashika muri ayo mazone ategekanye iki mu minsi iri imbere Mm.
Yego, nk'uko bivuze albert ushobora kuba wi- u- utangiye kumviriza ikiganiro bitinze gato kuko yari yasiguye yuko ubu muri aka kanya ari mu kanyosha ah, kandi yuko yatanguye haciye imyaka ibiri ah, ntarashika mu Eh.
nta- mu zindi ntara ah, kugira ngo Eh.
bashobore gutangura gufasha ah, abanyagihugu mu zindi ntara ariko nibyo yipfuza kuzoshika ko muri kazoza urakoze cyane Ah, madame aline tubandanyije ikiganiro ah, kumbure tugarutse ku kibazo cya cedric aricyo tuba tuta- tutishyuye cerekeye ah, we yash- yipfuje kumenya niba urabona abakenyezi barahura n'ibibazo byinshi ibibazo byo gufatwa nabi ah, rimwe na rimwe mu kibano cyangwa mu ngo zabo yabaje ikibazo cyerekeye amabi ashingiye ku gitsina hari icyo muba mubafashamwo mu kubafasha kubavugira cyangwa kubavuza cyangwa uko ariko kose muba mubafasha muri ico ci- muri urwo rwego
yego cyane turaba- turabafasha twagerageje kuvuga ibyo kwiyungunganya rwose ariko no mu gisata cy'amagara famu de impakite iraha umunywanyi wese ikarata twita mu gifaransa carte d'assistance maladie if- ibafasha umuryango wose ik- baka- bakivuza mu masantere do sante Muri- muri- mu- itariki umunani z'ukwa gatatu umunywanyi wese wa famu dempati aronka ikarata yo kwivuza imufasha kwivuza umwaka wose n'umugabo wiwe n'abana
ikintu cyiza cyane ku gushobora gufashwa mu bijyanye n'amagara cyane cyane ku muryango wose eh, ni ni nu- coba ari ikintu eh, coba ari igi- ikarata ibemerera no kuronka imiti canke n'ubwo bishobora kuba bizimvye ni igikorwa cyiza cyane iyo karata ribafasha iki neza na neza
iyo karata nababwiye yuko ibintu byose ni buhoro buhoro iyo karata ibafasha kwivuza gusa icy'imiti turi ko turagikorera ko turi ko turarondera abadufasha ibaza ko vuba cyane nacyo kizo- kizotunganywa bakaronka n'imiti ariko iyo karata ibafasha kubonana na muganga kumviriza izo ndwara barwaye no kubandikira iyo miti rero mu byo kuronka imiti turaca irondera ubwo mu minsi iri imbere bizokunda Mm, murakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone twakire sabato sabato uri aho
muraho neza radiyo ijwi rya amerika turi aho turashima namwe yego cyane natwe mu rwanda turashima kuko nitwa isirayeri sabato ndi nyagatovu umurenge wa mubugani karongi ni mu burengerazuba bw'u rwanda Na- nagira ngo nshimire cyane eh, uwo muryango wita ku bagore n'abakobwa cyangwa nka- abapfasoni n'abakenyezi nk'uko mubivuga mu kirundi kubera yuko uburundi ni igihugu cyagiye kirangwa cyane ni- n'intambara ndetse n'ubukene birazwi ko ari kimwe mu bihugu- mu bihugu bikennye ku isi kandi urabizi ahantu haba ibyo bibazo nk'ibyo akenshi byibasira abagore n'abakobwa kuko aribo bantu bafite intege nke cyane intege nke z'umubiri aha si imvugo iz'ibitekerezo kuko iz'ibitekerezo tubizi ko abagore n'abakobwa ari abantu bafite imbaraga z'ibitekerezo cyane ariko bigiye kuba mu ntege nke z'umubiri nibo- ibibazo nk'ibyo nibo- nibo byibasira cyane kubera ko ari abanyantege nke cyane nkaba ngira ngo nshimire cyane uwo muryango kubera yuko wemeje gufasha abo bagore n'abakobwa nabo bakagira ijambo bakagira uruhare mu bibateza imbere mu by'ukuri kuba bavuze yuko ba- bagerageza kubaremera ku- kuba- mu- kubafasha mu bushobozi bwabo buke kugira ngo babazamure aribyo twita mu kinyarwanda ku- ku- gufasha umuntu kwifasha cyangwa kumuha fondasiyo y'ubuzima mu by'ukuri ni ikintu cyiza kugira ngo abo bagore nabo bagire ijambo bumve yuko bashoboye bitinyuke bahange imi- imishinga ibafasha gutera imbere bacuruza ubucuruzi bw'ubuconco mu by'ukuri babatinyure hari abagore usanga bo mu cyaro akenshi bafite ibintu by'ubwigunge cyangwa abakobwa bw'ubwigunge byo kwitinya bakumva yuko ibintu bimwe na bimwe ari abagabo bashobora kubishobora cyangwa abasore bo batabishobora mu by'ukuri iyo bazamura bakabaremera imishinga bizabafasha ngira ngo nanasabe mu by'ukuri mbikuye ku mutima kugira ngo eh, birazwi ko nk'u rwanda ari igihugu cyakataje cyane cyane mu bintu byo gufasha abagore n'abakobwa aho uba usanga bakora mu mishinga ikomeye cyane bayobora ibigo bikomeye hano mu rwanda kugira ngo biba bikunda eh, bajye baza gukora nk'ingendo shuri tuzi ko mu byita mu kirundi ingendo shuri bakaza bakiga mu by'ukuri baka- bakabajyana nko mu bigo eh, biyoborwa n'abakobwa cyangwa se bafite indi mishinga ikomeye kugira ngo nabo mu by'ukuri ba- bafate eh, bafate ubwo bu- ubwo bumenyi eh, bafate iyo experience maze baza- ba- ba- bibafashe nk'abo barundi bakitinya bibafashe kugira ngo babe- nabo bazamuke bumve yuko icyo umuhungu yashobora cyangwa icyo umusore yashobora n'umugore cyangwa umukobwa w'umu- w'uburundi ashobora kugikora murakoze radiyo ijwi ya amerika ni sabatoni nyagatovu hano mu rusenyi i karongi Mm, sabato turagushimiye cyane Eh, nk'uko twabyumvise mu bakenyezi twumvise mu ntahe zabo abakenyezi eh, barashoboye abakenyezi mu burundi barashoboye kandi barafise inguvu imbaraga barazifise Eh, nk'uko babivuze sabato bakeneye uwubatera intege no kubashigikira mu gutangura kwabo ah, ko gushaka kwiteza imbere Ah, madame aline tu- tugarutse Oui.
ku- ku- kuri igikorwa muri ko murakora cyo kubashigikira no kubatera intege zimwe mu nzitizi muhura nazo ni izihe nko mu mashyirahamwe nk'aya twavuze ko abakenyezi nabo nyine bariko barakumviriza bariko barahigira mu byo bokora kugira ngo nabo nyine bahaguruke bafashe bagenzi babo mu makartier mu ntara ah, mu bi- mu turere barimwo zimwe mu nzitizi usanga ziri mu bikorwa byo gufasha abandi ni nk'izihe muri iki gihe
Eh, navuze inzitizi ariyo inzitizi z'uburyo urabona iyo udafite uburyo hariho ibintu udashobora gushika ko udashobora gu- ku- kuronka ingene ufasha umuntu ariko kandi iyindi nzitizi ni inzitizi yo ku- era canke yuko utabona ko wowe ushoboye
kwikumira eh eh Kut- kutizera.
kwikumira urumva eh ngira nuko no bivuga kwikumira no no himiriza umukenyezi wese ariko aranyumva amenye yuko ashoboye arashoboye guhindura abari hafi yiwe arashoboye kugira icyo amariye uwundi mukenyezi ari impande yiwe ntibisaba uburyo bwinshi ariko cyane cyane navuze ko bisaba umutima umutima inzitizi zo kwikwi- kwikumira zo kwikunda nizo kenshi zituma tudashobora kugira icyo tumariye abandi
Eh, hari umukenyezi twigeze kuganira aravuga yuko ah, mu bu- mu- mu bisanzwe iyo utanguye gufasha cyangwa wiyumvire gufasha abandi uburyo si bwinshi cyane busabwa hatanga akararo aravuga ati eh, ushobora guhagarika kuja muri salon de coiffure ugafata ibyo bihumbi bitatu ukaba aribyo utanguza Ah, abandi bakenyezi barashobora naho nyine gutangurira aho kumbure bashobora kuba badafise umwanya wo gukora ibikorwa urimwo byo kwirirwa baraja kurondera abakenyezi canke batanabifitiye ni- ni- batabifitiye eh, eh, n'umugisha canke na experience ariko ayo mafaranga make baba bafise barashobora kuyakoresha mu gutera intege bagenzi babo canke baka- bakarungika ayo mafaranga bokoresheje ikindi kintu haba kwigurira isakoshi kwigurira akantu kariko kose baka- bakagute- bakagutera intege nawe usanzwe muri ico gikorwa Ah, n'akarorero keza yatanze abantu benshi baragashimye kuko ah, abakenyezi mu gisagara ca bujumbura canke no mu bisagara binini binini usanga bafise uburyo bwinshi bakoresha bavyiyumviriye uburyo buke boba babona ko ari buke cyane nk'ubwo gukoresha imishatsi bushobora gufasha uwundi mukenyezi mu gutangura ubuzima bakanamuha n'umutahe Eh, reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi Eh, joseph ku murongo ararindiriye uraho neza joseph
yego yego amahoro amahoro oriyane uraho ura- urakomeye
Eh, mukomere mukomere urakoze cyane
yego yego
ikibazo cyangwa icyumviro Eh, eh, ni akabazo nashaka kubibariza uwo mutumire ariko mubanze mumundamukirize Mhm, arakumva
mwakoze
Eh, ah, ni ukuvuga ngo ah, ah, ako gatekerezo keza rwose ko gufasha abakenyezi n'abigeme ni keza rwose eh, turagashima Eh, akabazo nashaka kubaza rero ese eh, ah, iryo shyirahamwe ryanyu hageze nk'umuntu w'igi- navuga ko ari umushingantahe w'igitsina gabo ashatse kugira ngo nawe aze yifatanye n'abo bakenyezi ese ninakumirwa cyangwa eh, ntabwo yemerewe kuba yazamo
ikibazo cyiza Eh, sawa murakoze akabazo kanjye nawe urakoze cyane joseph madame haline ndayishimiye
murakoze cyane twebwe muri famu de impakite indoto yacu ni iyo gufasha umukenyezi umukenyezi ko akwiye kumererwa neza muri byose abashingantahe ntibarimwo Mm, mubo mufasha ntibarimo Eh, ariko umu- kumbure nibaza ko joseph yaba yavuze ku- mubo boza gukorana namwe kugira ngo mufashe abo bakenyezi Ah.
ibyo byogenda gute Ah. Mu- ah, muraza kumuha akanimero kanyu kanje ngira arashobora ku- turashobora kuvugana ku- kuri- kuri telefoni yego urakoze kumbure n'abandi Mm.
bagabo bashobora kumva icyo cyiyumviro cawe n'ibyo bikorwa byawe ari byiza cane bakavuga bati kumbure ntitwoba mu bafashwa ariko mu bafasha Eh, okay mm.
bagashobora kwifatanya nari namwe numvise nabi nari nzi ngo akeneye gufashwa
Mm. Nda- ndakeka kuno munsi nk'uko babizi neza ni umunsi twaha- twashimikiye cyane cyane ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme barategera iyindi minsi nabo nyine turashobora ku- kuganira nabo mu buryo butandukanye ingene bufashwa Ah, hari ibiganiro byinshi duhora duteramisha byerekeye abagabo ingene nabo nyine bo kuyungunganya mu buryo butandukanye ku munsi wa gatanu n'abakenyezi radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Ah, turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga nk'uko muvyumvise Mm, eh, turiko turaganira n'ishyirahamwe femme Im- impact burundi Mm, femme impact burundi ishyirahamwe babahaye gutera intege gufata mu mugongo no gushyigikira abakenyezi cyane cyane muri iki gihe mu karere ka kanyosha i bujumbura mu burundi ariko twashimitse cyane cyane ku gikorwa cyangwa icyivugo cy'abakenyezi bahagurutse bariko barahaguruka mu gutera intege bagenzi babo kugira ngo bashobore gushyigikira imiryango yabo bashobore kujya hamwe basangire ibyiyumviro basangire uburyo kugira ngo bateze imbere kumbure n'igihugu rero turi ko turajya ku musozo w'ikiganiro cyacu madame aline ndayishimiye turabashimiye cyane rwose reka tubahe akaryo ko gushyikiriza nimero zanyu aho muri neza na neza kumbure na facebook yanyu shikiriza aho mukorera kugira ngo abantu babamenye bashobora kubitura cyangwa no kubarondera haba gukorana namwe cyangwa haba abari mu kanyosha bifuza kwinjira muri iri shyirahamwe ijambo ni rwawe
murakoze cyane dukorera ahantu mu kanyosha yitwa mu busoro niho dufite na biro nimero zanjye ni mirongo irindwi n'icyenda icyenda ubusa ubusa icyenda rimwe gatanu
urashobora kurisubiramo
telefone zanjye ni karindwi icyenda icyenda ubusa ubusa icyenda rimwe gatanu niyo nimero dukoresha niyo nimero ya watsapu yacu tukaba dufise biro canke siyeje yacu iri mu busoro ahantu mu kanyosha paje yacu ya facebook yitwa famu de impakiti o burundi murakoze
ikiganiro birashoboka muteramisha acobokiro nka gute
ikiganiro birashoboka tugitanga muri rezo sosiyo kuri iyo paje nyine ya facebook yacu buri kwezi gutangura itariki imwe tuba twamaze kugishyiraho
dusozera rero akajambo ka nyuma impanuro cyangwa inyigisho uwotanga dusozera zuba riziye
mwakoze cyane nagomba ndabashimire ingene mwashoboye kutwiyumvira kugira dushobore kuvuga ibikorwa dukora kugira dushobore kubimenyekanisha hose icyo nubwira umuntu wese ariko aranyumva nagomba ndababwiye nti nimuze kaze dufashanye kaze twerekane urukundo ku batishoboye kandi uzi yuko umwe wese ku giti ciwe hari ikintu ashoboye ku bwa mugenzi wiwe
murakoze cyane rwose madame aline ndayishimiye niyo muyobozi w'ishyirahamwe famu impakiti y'ubujumbura mu burundi famu impakiti rero nk'uko twabibabwiye ni ishyirahamwe rimwe mu mashyirahamwe ry'abakenyezi bafasha abandi bakenyezi turibandanya rero muri iki cyiyumviro n'iki cyivugo muri iyi minsi ku minsi ya gatanu aho turi ko turihweza ibikorwa by'abakenyezi bariko barafasha abandi abakenyezi bariko barahaguruka batera intege bagenzi babo cyane cyane ko kenshi usanga aribo benshi mu kibano aribo benshi mu gihugu ugasanga uko gufashanya hagati yabo gushobora kugira ingaruka nziza mu gihugu cyabo rero famu impakiti ni imwe muri ayo mashyirahamwe y'abakenyezi bafasha abandi bakenyezi guhaguruka no kwiteza imbere tukaba rero dushimiye namwe mwese rero mwashikirije ibibazo n'ibyiyumviro abahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro no gutera intege abakenyezi bariko barafasha bagenzi babo madame aline turabashimiye cyane rwose kubona mwafashe kano kanya ko kuganira natwe mubandanye mu bikorwa byiza murimo byo gufasha turagushimiye cyane rwose yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika
dushimire oriane itangishaka eje